Iri ni Ijwi ry'Amerika. muhandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc tubahaye mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi muri aka kanya muri kumwe na fide niyo ngabo na thomas kamirindi mwiriwe neza se dore ingingo z'ingenzi z'amakuru komisiyo severe y'u burundi uyu munsi yamuritse gahunda yayo y'imyaka itatu iri imbere abafasha uburundi wababonye bitavye abo novuga nabonye nabo muri rya shirahamwe rya buraya tumaze iminsi tuganira ndabasanga mu biro bakoreramo canke nabo bansaba kumbona harya nta kidashoboka ubicishije mu biganiro uyo ni pierre cravenda yicariye arongoye umugwi w'igihugu c'uburundi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi avuga ko afise icizere ku muryango w'uburaya uzotanga imfashanyo mu gikorwa uyu mugwi ujejwe
onu yongereye amezi ane umutwe wa yunamide w'ingabo z'amahoro muri darfur
muri etiyopiya inyuma y'igeragezwa ryo gufata ubutegetsi mu ntara ya amahara uno munsi igipolisi mu gihugu cahagaritse abanywanyi mirongo itanu na batandatu b'umugambwe wa amahara national movement of amahara aya makuru n'ayandi tubafitiye turagaruka ko mu kanya gatoya mugume hafi y'amaradiyo yanyu amakuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya abakandida b'abademokarate barondera guserukira umugambwe wabo mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu mwaka uza muri amerika baragize impari ku bibazo bitandukanye ejo kuwa gatatu mu ijoro abo bakandida bose bariko barondera gutsinda bariko barondera gutsinda perezida donald trump inyuma y'ikiringo kimwe amaze mu mabanga yiwe yo kuyobora igihugu umukandida bashimikiye ko buno nyene ni senator elizabeth warren aturuka muri leta ya massachusetts ivyatojwe mu gihugu cose vyerekana ko ariko yegereza Joe Biden yahoze ari cegera ca perezida mu babonwa cane n'abademokrate ko bashobora guhiganwa bikomeye na perezida Trump mu matora ategekanijwe kuba ku itariki zitatu z'ukwezi kw'icumi na rimwe mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri senateur Elizabeth Warren yabwiye abariko bakurikirana izo mpari hagati y'abademokrate mu gisagara ca Miami muri leta ya Florida n'abandi miliyoni n'imiliyoni bariko barorera izo mpari kuri televiziyo mu gihugu ko ashaka gusubiza ubutegetsi abanyagihugu yavuze ko icyabuze ari ubutwari ku bategetsi b'i washington yamenyesheje ko ikibazo cerekeye kwivuza ari uburenganzira ngenderwako bw'ikiremwa muntu ko kubera izo mvo azorwanira uburenganzira ngenderwako bw'abanyamerika abandi bakandida nabo nyene baragerageje kwerekana aho bitandukanye na bagenzi babo ku bibazo biraje ishinga abanyamerika ku banyamerika batari bake kari akaryo ka mbere ko kumviriza abakandida ba demokrate batari bake kugira babone niba hari abo bashobora gushima muri bo bashobora kuzotsinda perezida trump mu matora yo mu mwaka uza
frdc ni ingabo za leta ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo yatangaje uyu munsi ko yishe inyeshyamba cumi na zirindwi z'umutwe witwara gisirikare witwa ngujoro bavuga ko ari wo wishe abaturage barenga ijana na mirongo itandatu guhera ku itariki ya cumi y'uku kwezi mu ntara ya ituri mu burasirazuba bw'amajyaruguru y'igihugu itangazo rya frdc ryemeza ko abasirikare ba leta babiri bakomeretse nyamara radiyo okapi y'umuryango w'abibumbye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo yo yatangaje ko imirwano yahitanye inyeshyamba cumi n'esheshatu n'abasirikare ba leta batatu frdc yatangiye kugaba ibitero kuri ngujoro kuva ku wa gatanu w'icyumweru gishize ku itariki ya makumyabiri n'imwe y'uku kwezi ifatanije n'ingabo za monusco z'umuryango w'abibumbye
naho igipolisi mu gihugu cya etiyopiya cyahagaritse abanywanyi mirongo itanu na batandatu b'umugambwe wa amahara national movement of amahara ivyo ni inyuma y'igeragezwa ryo gufata ubutegetsi mu ntara ya amahara iyo nkuru yatangajwe n'umuvugizi w'uwo mugambwe christian tadere tadere avuga ko ihagarikwa ry'abo banywanyi ryabereye ku mugwa mukuru wa etiyopiya addis abeba umugambwe national movement of amahara utari ushigikwa cane mu bantu bo mu bwoko bw'abamahara bagize ica kane c'abanyagihugu baba muri etiyopiya kuva uwo mugambwe ushinzwe mu mwaka uheze uriko uhiganwa bikomeye n'uwundi mugambwe w'abamahara uri mu runani rw'imigambwe iri ku butegetsi umugambwe wariyamirije ubwicanyi bwabaye mu ntara ya amahara wamenyesheje ko atari uruhara wagize mu igeragezwa ryo gufata ubutegetsi muri iyo ntara igipolisi n'ibiro vy'umushikiranganje wa mbere ntaco vyishuye buno nyene igihe vyari bibajijwe kugira ico bivuze ku vyabaye ku munsi wa gatandatu w'indwi iheza abantu bitwaje ibigwanisho bararashe abasirikare bakuru babiri ku mugwa mukuru adis abeba n'abategetsi bakomeye batatu ku mugwa mukuru w'intara amahara bahir dar leta y'igihugu cya etiyopiya ivuga ko ari kudeta yananiwe muri iyo ntara abantu batari bake barishwe ku murwa mukuru w'iyo ntara bahir dar mu gutana mu mitwe kwakwirikiye
muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mujye no ku rubuga rwacu rwa interineti wazitatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com mukurikira aya makuru turimo tubagezaho inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi uyu munsi yemeje n'amajwi ijana ku ijana umwanzuro wongerera ingabo z'amahoro muri darfur yunamide mu magambo ahinnye y'icyongereza andi mezi ane ni ukuvuga kugera kuri mirongo itatu n'imwe y'ukwa cumi gutaha uyu mwanzuro uhagaritse itahuka ry'abasirikari ba yunamide ryari ryaratangiye koko rero hashize umwaka inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi ifashe icyemezo cyo gucyura buhoro buhoro ingabo za unamid ku buryo zigomba kuba zarangije kuva muri darfur mu mwaka utaha unamid yashyizweho n'umuryango wa afurika yunze ubumwe n'umuryango w'abibumbye bafatanije mu bihumbi bibiri na karindwi isigaranye yo muri darfur rero abasirikari ibihumbi birindwi na magana umunani bigeze kuba ari ibihumbi cumi na bitandatu
naho ibitero bibiri byarondera inteko zijeje umutekano byabaye n'umunsi ku wa kane ku mugwa mukuru w'igihugu cya tunisiya tunis ibyo bitero byahitanye umupolisi bikomeretsa abandi bantu umunani umwe mu bagize ibyo bitero yaturikije amabombe mu kibanza kigirirwamo imirimo y'ubudandaji hafi ya ambasade y'igihugu cy'ubufaransa gatoyi inyuma y'isaha zitanu zo mu gitondo mu masaha yaho bisa n'uko yarondera abapolisi bari mu gikorwa cyabo cyo gucungira umutekano umwe mu bapolisi yapfuye inyuma y'uko akomeretse uwundi umwe yakomeretse hamwe n'abandi batatu bariko barengana hafi y'icyo gihe uwundi mwinjahuzi agira kabiri yaturikije bombe ku rwinjiriro rw'ibiro by'igipolisi kirwanya iterabwoba ku nkengero z'umurwa mukuru wa tunisiya tunis abapolisi bane bajanywe mu bitaro inyuma y'uko bakomeretse igihugu cya tunisiya cyarageramiwe inshuro zitari nke n'ibitero by'iterabwoba mu kwezi kw'icumi umwiyahuzi w'umugore yaraturikije bombe mu gice kiri hagati ku mugwa mukuru tunis akaba ari we wenyine yahitanywe n'icyo gitero
perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yageze mu buyapani uyu munsi mu gitondo cya kare agiye mu nama y'abakuru b'ibihugu na guverinoma ibihugu makumyabiri bikize kurusha ibindi ku isi jeva iyi nama izaterana kuva ejo kuwa gatanu no kuwa gatandatu mu mujyi wa osaka trump yagerageje guhumuriza inshuti za amerika mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru umwe muri aba banyamakuru yamubajije yamubajije kuvuga ku byo izi nshuti za amerika zibona nk'aho amerika ishaka kuba nyamwigendaho perezida rero yamushubije ati dukorana n'inshuti zacu tuzitayeho ndetse turazifasha mu bya gisirikari minisitiri w'intebe w'ubuyapani shinzo abe nawe yizeye ko perezida trump azabibabwirira mu nama ku mugaragaro kuko mu minsi ishize perezida trump yari yakemanze ubufatanye bwa gisirikari hagati y'amerika n'ubuyapani mu kiganiro na fox business news yo muri amerika perezida trump yaravuze ati ubuyapani butewe twahita dutabara vuba vuba tukaburwanirira ariko twe dutewe ntacyo bakora ahubwo barebera gusa kuri mateleviziyo yabo
mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu burundi aho umugwi severe ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi ufise icyizere ku muryango w'uburaya uzoronsa uburyo bw'amafaranga uwo murwi mu minsi iri imbere petero karavenda yicari arongoye uwo mugwi yabishikirije no munsi wa kane ariko yerekana imigambi umugwi arongoye wifuza gushira mu ngiro mu kiringo c'imyaka itatu yimirije iyi nguru y'ijwi rya amerika n'abanywanyi bayo turashikirizwa na mugenzi wacu desire hatunga imana ari kigali mu rwanda
urongoye umugwi severa yashikirije muri iyo nama n'abafashe uwo mugwi gutohoza ukuri ku byabaye mu burundi ko icyo gitigiri cy'amafaranga ari gito agereranije n'uburyo uwo mugwi ukeneye petero karaveri ndayicariye avuga bimwe mu bizorangurwa kuri ayo mafaranga akenewe muri kino gihe ubwo rutonde rero ntiturukura ahandi turukura mu ibwirizwa dukoresha iryo bwirizwa nk'uko mubizi rikaba ryashyizwe ku mukono mu kwezi kwa munyonyo ibihumbi bibiri na cumi n'umunani mu majambo make ndabye ibyanditswe mu ngingo ya gatandatu y'iryo bwirizwa badusaba kugerageza gutohoza kumenya abarundi bishwe canke bagiye mazi mayongo bijanye n'amagume uburundi bwagiye buracamwo mu myaka itandukanye icyo ni ca mbere bakadusaba kumenya ahantu mu gihugu hatawe abantu muri ivyo bihe vyahekuye uburundi bakadusaba kumenya abarundi cyangwa abanyamahanga bashoboye gukingira abandi mu bihe by'amagume abo nabo bari mu bwoko bwose bari mu ntara zose bari mu migwi yose y'akazi ariko ngira nibutse ko muri iyo ngingo ya gatandatu baradusaba no kuvuga ingene tubona umugambi wo kunwanisha abarundi wogenda kuvuga abarundi bamaze gutanga ikigongwe ku bandi cyane kuvuga abarundi bahawe ikigongwe n'abandi ibyo byose tuzubikora dukoranye n'abarundi kubera iki kubera ko ukuri dushinzwe gutohoza kuzovugwa n'abarundi n'abarundi kazi mbere n'abanyamahanga bamwe bamwe babonye ibyabaye abakiriho dukoresheje ibyanditswe bamwe mu bakurikiranira hafi ibikorwa by'umugwi severa hari abibaza ko ibikorwa by'uwo mugwi bishobora kuba imfa gusa kuko byerekeye abari mu gihugu bonyene olivier nkuru nziza umunyamabanga mukuru w'umugambwe iprona yari yitavye iyo nama ari mu bafise ayo makenga olivier nkuru nziza ati ikibazo canje gishingiye ku barundi batari mu butaka bw'uburundi kubera amagumi igihugu caciyemwo nashaka kumenya ko mwabegereye mukababaza ivyo bazi kuri kahise nashaka kumenya ico umugwi utegekanya kuri uwo mugwi w'abarundi kuri ico kibazo umukuru w'umugwi severe arahumuriza abafise ayo makenga ndayicariye akavuga ko umugwi arongoye uzoja mu makungu kuraba abarundi bariyo mu ntumbero yo kumenya ukuri ku vyabaye mu burundi mu bihe bibi igihugu caciyemwo inzego z'igihugu zashizeho uyu mugwi zifuza ubwa mbere ko dukorera mu gihugu hagati kuko niho hari abarundi n'abarundikazi benshi ico ni ca mbere ariko izo nzego zashinze uyu mugwi zirifuza nuko tuja mu barundi baba mu mahanga abo barundi bamwe bashimye kuja kuba mu bindi bihugu hari n'abari mu makambi y'impunzi tuzorondera uburyo bw'amafaranga tuje kubaraba kuko abarundi ubu bari mu bihugu byinshi tuzorondera imfashanyo z'abagenzi b'uburundi tuje kubaraba ariko n'imbere y'uko tuja kubaraba tuzokugurura umuhora umwe wo mu buhinga bwa none abafise ibyo baduterera babe barabyandika babiturungikire tube turabisoma tutibagiye kuja kubegera kuko bajya abarundi bagiye mu mahanga ari impunzi cyangwa abashimye kuba hanze bavuka mu burundi bafise imiryango mu burundi muri bo harimwo n'ababuze inshuti ababyeyi abagenzi babana mu mitumba babana muri kartier abo barundi bo hanze nabo nyene rero tuzoja kubaraba tubumvirize warongoye umugwi washinzwe kugira utohoze kuri kahise kabi uburundi bwaciyemwo afise ico asaba ibihugu na cane cane ivyahoze bitwara uburundi imbere y'uko bwikukira petero karave ndayicariye asaba ivyo bihugu kuronswa umugwi arongoye inzandiko z'ico kiringo kugira zifashe muri ico gikorwa co kurondera ubutungane bw'inyuma y'amagume desire hatungimana urakoze mwibutse rero abatwiteze amatwi ko wari urimo uduha inkuru ku bikorwa by'umugwi severe ni uwo gutaha rero wo gushakisha ukuri ku byabaye mu burundi mu rwanda minisiteri y'ubuzima ikeneye amadolari miliyoni cumi n'ebyiri yo guhangana na ebola ebola yagaragaye mu bihugu bituranye n'u rwanda mu rwanda ariko ntabwo irahagera nta n'izahagera ahari kubera ko bafashe ingamba zikomeye ibyo ari byo byose uyu munsi minisiteri y'ubuzima y'u rwanda yamurikiye iyi ngengo y'imari abaterankunga barimo imiryango isanzwe ifasha u rwanda mu rwego rw'ubuzima n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms asumite kaboyi yaduteguriye inkuru itegeko rishya rigenga amatorero mu rwanda riherutse gusohoka rivuga ko umuntu wemerewe gufungura itorero agomba kuba afite ubuzima gatozi butangwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere rgb iri tegeko kandi risaba umuyobozi w'itorero kuba atarahamwe n'ibyaha birimo jenoside ingengabitekerezo ya jenoside icyaha cy'ivangura cyangwa ibyo gukurura amacakubiri kugeza ubu turere tugize umujyi wa kigali twongeye gusubira muri aya matorero ngo harebwe niba insengero zikorera mu mujyi wa kigali zujuje ibisabwa n'itegeko rishya riherutse gusohoka bwana roni muhikirwa ni umuyobozi w'ishami rishinzwe imiyoborere myiza mu karere ka kicukiro yabwiye radiyo ijwi rya amerika ko ubu bongeye gusubira gufunga insengero zikora kandi zitujuje ibyangombwa ntabwo wemerewe gusenyera mu nzu y'ubucuruzi ntabwo wemerewe gusenyera mu nzu yo kubamo igomba kuba ari inzu ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu tubiseguyeho inkuru twahamagaye ya sumutakaboye ntabwo ariyo yaje ariko rero noneho ubu ngubu irateguye neza bibutse yuko ari ingengo y'imari ya minisiteri y'ubuzima y'u rwanda ivuga rero ko ikeneye amadolari miliyoni cumi n'ebyiri kugira ngo ishobore guhangana na ebola yagaragaye mu bihugu duturanye ni inkuru rero ya sumutakaboye imbere y'imiryango isanzwe ifasha u rwanda mu nzego zinyuranye cyane cyane urwego rw'ubuzima leta y'u rwanda yeretse abaterankunga ko ikeneye miliyoni cumi n'ebyiri z'amadolari y'amerika ni ukuvuga asaga miliyari cumi n'imwe mu mafaranga y'u rwanda aya mafaranga leta iravuga ko azayifasha mu guhangana n'ikibazo cya ebola cyumvikanye mu bihugu bituranye n'u rwanda harimo repubulika iharanira demokarasi ya kongo ndetse n'igihugu cya uganda minisiteri y'ubuzima isobanura ko aya mafaranga azakoreshwa mu kurushaho gukangurira abaturage uko iyi ndwara yandura minisiteri y'ubuzima itangaza ko aya mafaranga aramutse abonetse bizafasha leta gusobanura iby'iyi ndwara kugeza ku rwego rw'umudugudu umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubuzima ngirabanzi patrick nk'ubu ngubu tugitangira twabikoreraga cyane ku rwego rw'igihugu ubu ngubu turi kugenda tubimanura ku rwego rw'akarere ku rwego rw'umudugudu akaba ariho dushyiraho amakomite akaba ariho turushaho gushyiraho inzego zigenda zirushaho kugenzura uko zishobora kuduhamagara haramutse habaye ikibazo aba baterankunga rero turafatanya kuva twanatangira dufite abahanga bavuye ebola abangaba rero icyo batwijeje ni ubufatanye minisiteri y'ubuzima ivuga ko izakomeza ubukangurambaga mu turere cumi na dutanu tw'igihugu twegeranye cyane cyane n'ibihugu byagaragayemo indwara ya ebola ibi bikorwa kandi ngo bizagezwa no mu bigo bitegerwamo imodoka mu nkambi z'impunzi ndetse no mu bigo byakirirwamo impunzi by'agateganyo bizwi nka transit center minisiteri y'ubuzima igasobanura ko nubwo ikeneye amafaranga menshi ariko nta gikuba cyacitse ntabwo tuvuga ngo biteye ubwoba kurusha uko byari bimeze mu gihe cya mbere ariko kwitegura no gutegura uko twakira abarwayi baramutse babonetse nicyo cyiza kwa muganga niko dukora duhora twiteguye tukarushaho kwitegura ntitwirare hanyuma abantu bakamenya ibimenyetso bakamenya aho guhamagara bakamenya ushobora kubafasha ntitwirare iyo umuntu yaba afite ikibazo icyo ari cyo cyose havuge ngo nta kibazo biraruta guhamagara kuri ya nimero twabahaye rimwe rimwe kane guhamagara umujyanama w'ubuzima kugisha inama umuntu aho kugira ngo twirare tukagira ikibazo ku ikubitiro ikigo cy'abongereza gishinzwe iterambere mpuzamahanga usaid nicyo cyahise cyemera gutanga miliyoni y'amadolari ni ukuvuga agera kuri miliyari imwe mu mafaranga y'u rwanda umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubuzima wari witabiriye iki gikorwa asobanura ko abaterankunga bazakomeza kuganira kuko ku munsi wa mbere bari bagiye kwerekwa gusa iby'ingengo y'imari ikenewe ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms ryo rivuga ko u rwanda rukwiye gukomeza kwitwararika mu rwego rwo hejuru mu gihe cyose ebola ikivuga mu bihugu bituranye narwo asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali mu ngamba u rwanda rwafashe harimo gukoresha ibyuma bifata amashusho mu buryo bwa videwo mu gutahura abakekwaho ebola kamera zizajya zizajya zibikora zifite ubushobozi bwo kwerekana umuntu ufite umuriro ukabije ari mu kivunge cy'abantu zigahita rero zitanga impuruza iyi nkuru twayiteguriwe kandi turayigezwa na claude ganza munyamagana mu burasirazuba bw'u rwanda ni kamera zifite imbaraga ku buryo zishobora gufata umuntu uri mu kivunge cy'abantu barenga mirongo itanu ijana ikaba yabona umwe ufite umuriro kubera ko nizo zonyine zishobora kutwereka wa muntu abantu bibeshyeho cyangwa kagasa uyu ni leta koloneli dr kanyankore william uyobora ibitaro bya gisenyi usobanura imikorere y'ibi byuma mfata amashusho cyangwa kamera ni kamera eshatu zirimo ebyiri zashyizwe ku mupaka muto naho iyindi ishyirwa ku mupaka munini wa la corniche iyi mipaka yombi iri mu karere ka rubavu ihuza u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo yambukirwaho n'abantu benshi benshi umunsi ku wundi anagaruka kandi ku bindi u rwanda rumaze gukora rwitegura kurwanya no gukumira ebola ngo itagera ku butaka bwarwo u rwanda rwatangiye kwitegura rutanga amahugurwa ku bajyanama b'ubuzima mu karere ka rubavu igihumbi magana atanu bose bahugurwa kuri ebola bahuguye abaganga n'abaforomo barenga mirongo irindwi abapolisi n'abasirikare nabo barahuguwe mu karere kacu ndetse no ku rwego rw'igihugu nk'uko mubibona ku mipaka yose twatangiye gukora sikiriningi cyangwa gupima umuriro umuntu uvuye hirya cyangwa uwagiyeyo akagaruka agataha tuzi neza ko nta kabutinda tuzaniye ikindi cyakozwe mu buryo bwo kwitegura ni ugutanga urukingo twabonye inkingo ibihumbi bitatu mu rwego rw'igihugu ariko twatangiye tuziha abaganga ndetse n'abandi bafatanya n'abaganga mu kazi k'ubuvuzi nk'abakora isuku kwa muganga abaterura abarwayi n'abandi tumaze gukingira abantu bagera ku bihumbi bibiri na magana atatu kanyankura ariko avuga ko gupima umuriro abinjira mu gihugu bidahagije umuntu ashobora no kujya muri kongo akirirwa yakarya agahura n'umuntu wa ebola agataha ibimenyetso bigatangirira mu kagari mu mudugudu kubera ko ebola hagati yo kuyandura ugaragaza ibimenyetso bifata iminsi makumyabiri n'umwe ushobora kuwandura ku wa gatanu ushobora kuwandura ku wa gatatu ku munsi wa kane cyangwa ku wa cumi cyangwa ku wa cumi na rimwe cyangwa ku wa makumyabiri ubwo rero sikiriningi nubwo ikorwa nta garanti ihari yuko icyorezo gishobora kwambuka kuko umuntu ashobora kwambuka yanduye akagera mu mudugudu akariho yanduriza abanyarwanda baturanye nawe n'umuryango we atawusize umuyobozi w'ibitaro bya gisenyi agira abanyarwanda inama yo kwirinda gukorera muri kongo ingendo zitari ngombwa mu rwego rwo kwirinda kwihutira kujya ku bitaro ku muntu wagaragaza ibimenyetso avuye muri kongo ariko bakirinda kumujyana mu buryo bubonetse bwose hari abantu bashobora kuvuga ati yenda n'imodoka yabuze ariko reka dufate imodoka ya gitifu tumushiremo tumujyane umwuka abyara nta murwayi wa ebola utarwa na gitifu nta murwayi wa ebola basabira lift umurwayi ebola arahamagarirwa nitwe abaganga twenyine dufite ububasha n'ubushobozi no kumenya ibyo dukora kugira ngo uwo murwayi tumenye ko tumukora ndetse n'umuntu wipfushije muri iki gihe agapfa mutazi icyamwishe akagwa muri kominite murasabwa ko mutapanga imihango yo kumushingura tutaramenya icyamwishe ubuyobozi bw'akarere ka rubavu buvuga ko ku bufatanye n'inzego z'umutekano bwakajije ingamba zo gucunga neza inkiko z'igihugu hirindwa ko hari abantu bakinjiramo badaciye ku mipaka ngo babanze gupimwa habyarimana gilbert ni umuyobozi w'aka karere hari ibikorwa by'ibanze byamaze gukorwa bitandukanye yaba ari senta ishobora gufasha uwagaragarwaho n'ibimenyetso yaba ari ku mupaka kugira ngo turinde ko hari uwinjira ndetse habayeho no kureba ahandi hantu hose hashobora kunyura umuturage waba aturutse hakurya mu bihugu by'abaturanyi ibyo ni ingamba mu by'ukuri twe nk'abayobozi kuva ku mudugudu twiyemeje ko tugiye gushyiramo imbaraga mu rwego rw'injirane ndetse no kurinda yuko hari abanyura mu nzira zitemewe ikigo cya rugerero nicyo kigo gifite ubushobozi n'ibikoresho byo kuba cyafasha umuntu wanduye ebola hari kandi ibindi bigo bicyubakwa muri kigali rusizi gicumbi na nyagatare bishobora kwita ku barwaye ebola mu gihe haba ibyago by'uko igera mu rwanda mu rwanda nta muntu n'umwe uragaragaza ibimenyetso bya ebola abantu ibihumbi bibiri n'ijana na mirongo inani na batatu nibo bimaze kwemezwa ko banduye iki cyorezo cya ebola kuva cyadutse muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu kwezi kwa munani k'umwaka ushize abo bizwi neza kimaze guhitana bakaba ari igihumbi magana atanu na mirongo itatu n'umwe iyi ni imibare iheruka dukesha ishami rya oni ryita ku buzima oms claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ry'amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu burundi ishyirahamwe adra rigiye gukira ishengero ry'abadventiste bo ku munsi w'indwi mu gihugu ryahagaritse ibikorwa byaryo mu burundi kuva kuri uyu wa kane mu itangazo adra yasohoye ivuga ko ingorane z'uburongozi zimaze iminsi muri iryo shengero arizo zatumye rihagarika imirimo yaryo mu burundi umenyesha amakuru y'ijwi rya amerika ari nairobi muri kenya eroje wirika neza araduha ibindi kuri iyi nkuru Ishirahamwe Adran umugambi w'iterambere n'ukorohereza abari mu ngorane w'ishengerero ry'abadventiste munsi w'indwi ku isi mu itangazo Adran ryashize ahabona kuri uwa gatatu ku mugoroba ijwi rya Amerika ryabonye iryo shirahamwe Rukristo risigura ko ingorane z'uburongozi zimaze iminsi mu burongozi bw'iryo shengero rikukira mu Burundi arizo zatumye rifata ingingo yo kuba rirahagaritse ibikorwa ku butaka bw'u Burundi mu rwandiko ryarunkiye abakozi baryo Adran rivuga ko ribangiriye kuba rirakoreye mu Burundi mu ntumbero yo gusubiza ibintu mu buryo ribasaba gusubiza ibikoresho bahawe haraheze amezi arenga atandatu hari ingorane z'uburongozi mu ishengero ry'abadivansiste b'umunsi w'indwi mu burundi bamwe mu bapasitori n'abakirisu ntibemera uriserukira imbere y'amategeko bakavuga ko yagumijweho ku gitsure c'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati ijejwe ibibazo vy'amashengero n'amadini mu gihe uwemerejwe muri kenya ahasanzwe hari uburongozi bwa adventiste b'umunsi w'indwi ku rwego rw'akarere kandi hatorerwa indongozi ku rwego rw'ibihugu vy'akarere yankiwe na leta gukora mu kwezi kwa gatanu guheze abapasitori n'abakirisu barenga mirongo ibiri barahagaritswe barafungwa kufungwa imbere yo kurekurwa ku munsi wa gatanu w'indwi uheze mu kiganiro c'abavugizi b'inzego za leta umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati Tarcisse Niyongabo yishura umunyagihugu yasiguye ikibazo kiri mu badventiste b'umunsi w'indwi mu iryo dini ry'abaventisi barakuye urongoye iryo dini nk'uko yabivuze ati bakura i Nairobi hanyuma baraheza baramukura bamukura batisunze amategeko iryo dini rigenderako kandi ryashikirije ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu ni ukuvuga yuko umurongozi atorewe kurongora idini ry'abaventisi abafise ikiringo c'imyaka itanu bahengereye rero ahejeje imyaka itatu baraheza baragenda bakoraniye i nairobi baramukura atavyazi mu gihe itegeko bagendera kubo nyene rivuga yuko umurongozi w'iryo dini ry'abaventisi akorana n'urwego rubijejwe mu gihugu rugaheza rugatora umupasitora abereye kubarongo kumurongora bagaheza bakamushikiriza i Nairobi nabo bagaheza bakamugena muri ayo mabanga ubwo rwandiko warushikirijwe kuko aje kurongora idini ry'abaventisi arutuzaniye twebwe mushikiranganje twarahavuye turabaye amategeko abagenga dusanga bayahonyanze niko rero twebwe kutamwemerera yuko aheza ngo abe umurongozi w'iryo dini ry'abaventisi ahubwo twemeza ko habandanya hatwara uwahahora kuko ikiringo ciwe kitarahera imbere y'uko gihera bwana niyonga baragabisha batamwemera nagira ndamumenyeshe yuko ari imfata kibanza n'ivyo kandi afise uburenganzira bwose busanzwe bufise ubutwara idini ry'abaventisi mu Burundi no kuvuga rero ko atagikorwa na kimwe atarekuriwe gukora ikiringo c'imfata kibanza kizohera abaventisi bonyene babishatse kuko umuti w'ico kibazo niwo bawufise tukagomba rero tubasabe yuko ahubwo batobandanya ingendo twabonye ingendo y'umugararizo no kugumuka kuko hariho umuce umwe wegamiye umupasitori yari yashyizweho kuri urwo rwandiko rw'i Nairobi twatumye ko mu nama icyo gice kiranka kuza tukabona rero yuko icyo gice aricyo kiza kiragenda rero guhungabanya umutekano w'abasanzwe bari mu makoraniro yabo yo gusenga ku minsi ya gatandatu tukagomba rero kubagabisha yuko iyo ngendo tudashobora kubandanya tuyihanganira hagati mu kwezi kwa gatanu guheze umukuru w'ishengero ry'abadivantisite b'umunsi w'indwi ku isi yose yanditse asaba abayoboke baryo bose aho bari ku migabane itandukanye gusengera igisata co mu burundi ted nc wilson yagirije agira ati haraheze amezi arenga atandatu leta y'uburundi idahengeshanya gusugereza no guhohotera indongozi n'abakristu b'ishengero ry'abadivantisite b'umunsi w'indwi mu kubafunga kubakubita no kubatera ubwoba yongeye koko yituye ibiro vya perezida wa repubulika mugabo atigeze aronswa inyishu eroje urikane neza Nairobi ijwi rya Amerika urakoze loje kuri iyo nkuru imbere ko dusezerana uh, ku bakunzi b'umupira w'amaguru mu gikombe c'ibihugu vya Afrika kiriko kibera mu gihugu ca Misiri mu rukino rwabaye uh, mu masaha yo kumutaga inyuma ya saa sita mu masaha y'Uburundi n'u Rwanda Uburundi bwahuye na Madagascar mu rukino rugira kabiri Madagascar ikaba yarutsinze igitsindo ku busa rukaba mu rukino rwa mbere uburundi bwari bwatsinzwe na nigeria igitsindo ku busa amahirwe asa n'ariko ararangira ku vyerekeye uburundi mu rundi rukino ruriko ruba aho hari mu mugwi b mu mugwi c algeria iriko ikina na senegal bakaba bari barangije igice ca mbere ari ubusa ku bundi kenya mu nyuma yahiza gukina na tanzania amakuru rero twari tubafitiye n'ibiganiro kuri iyi saha niyo bigerakuye kuri radiyo ijwi rya amerika tubashimiye kuba mwaduteze amatwi dushimire engineer peter handley yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Geoffrey Mutagoma yafashije kwegeranya ibiganiro wabihagarariye ni Frederic Nkundikije kuri micro mari kumwe nanje Fidel Niyongabo na Thomas Kamilindi turabashimiye cyane mukomeze mugira umugoroba mwiza murakarama